iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio indwi washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga ku munsi wa kane tuganira ku bibazo bihanze amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike sosiyete sivile kimwe n'ibyugarije ubuzima bwa kiremwa muntu muri rusange uno munsi turaganira ku ngaruka ziriko ziribonekeza ku buzima bw'abantu kubera ihindagurika ry'ibihe ni mu kanya gato kanya gato mbere yaho reka mugenzi wacu aroyizi bigira imana dushikirije incamake y'amakuru avugwa ku burundi aroyizi wiriwe Miriwe Oriana ndaramukije n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika mu Burundi haravugwa umuntu yishwe muri iri joro rikeye ni mu ntara ya Cibitoke ahorwa uburozi turafise Evariste Nzikobanyanka kuri telefone Evariste mwiriwe
Biro neza Aloise.
wo tubwira mu ncamake icishwe icishe uwo muntu
Uwo muntu azwi ku izina rya Joseph Maniragaba wo ku mutumba wa Rumvya muri zone buhoro mu ntara ya Cibitoke muri komine ya Mabayi yishwe ku mugoroba w'ejo igihe cy'isaha zibiri cumi na zibiri nako zirenga z'umugoroba abajyango be bavuga yuko baronse inkuru mbi ibabwira yuko uwaba aheje kugandagurwa agandaguwe akerewe izosi
none mu muryango wawo bavuga iki
bavuga ko uwabo yaragize igihe ahigwa buhongo n'abantu bamwagiriza ko ari umurozi bo bakabihakana bakavuga ko ibyo bintu by'uburozi bamwabwiriza atabyo bari bazi eh, ni umubabaro ukomeye mu muryango w'uwo joseph maniragaba aho mbere basaba bati amatohoza nabi nyizina kugira ngo bamenye uwaraye aganaguye uwabo hari haheze ikiringo kitarenga indwi hishwe wundi muntu muri iyo ntara nyene ya Cibitoke mbega abategetsi bo mu b'intwaro hamwe n'igipolisi bavuga iki kuri ubwo bwicanyi
yego nk'uko bivuze hari hari haheze indwi irenga iminsi iminsi ibiri ni ukuvuga hari ku igenekerezo rya cumi aho abandi bagabo babiri bo ku mutumba wa mageyo muri zone butahana muri iyo komine nyene y'amabayi banda- bagandaguwe n'abantu babagiriza ko ari abarozi Eh, kuva ico gihe ubutegetsi bwa komine musanteri kanyamiramabi bavuga ko bagiye kurondera abo bantu bagandagura abo bantu babagiriza ko ari uburozi ariko gushika ubu aloyizi turiko turavugana nta muntu n'umwe arafatwa eh, yaba musanteri baba abajejwe umutekano bavuga yuko bakirondera abo bantu baka ubuzima abandi babagiriza ko ari abarozi urakoze urabandanya udutohoreza iyo nkuru
murakoze nawe
ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga intara z'uburaruko bw'igihugu cy'u Burundi zimaze igihe zihangamiwe- zibangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe rigizwe n'uruzuba imvura zisegenya kimwe n'imvura z'uru- z'urubura abanyagihugu mu ntara ya muyinga babwiye ijwi rya amerika mu kwezi guheze kwa cumi na kabiri ko bari bahanzwe n'ikibazo gikomeye c'inzara bavuga ko ivyo eh, ivyo bim- barimye vyumiye mu mirima kubera imvura yari imaze igihe itagwa ivyo vyaremejwe n'abajejwe intwaro aho bavuga ko n'imfashanyo zoshobora gukenerwa mu minsi iri imbere hirya yeje ku munsi wa kabiri w'uku- w'uku kwezi kwa mbere imvura ivanze n'umuyaga urubura yaraye yononye ibintu vyinshi mu makomine atatu y'iyo ntara ya muyinga nyene abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya amerika bahuye n'ivyago vy'iyo mvura bari mu manga umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika yaraganiriye na buramatari w'intara ya muyinga amumenyesha ko batanguye kuru- kudodora ku mashyirahamwe yofasha mu ishyirahamwe asep riharanira gukingira ibidukikije bavuga ko iryo hindagurika ry'ibihe ryibonekeza mu nta- ryibonekeje mu ntara ya muyinga ari ukwihora kuriko kuragirwa n'ibidukikije mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turaganira na buramatari turizera kumuronka ku murongo n'ubwo mu kanya rembye ko telefone itari kiracamwo ariko twari twatumiye aline manirabarusha ayoboye intara ya muyinga atubwira uko ibintu byifashe mu ntara arongoye muri aka kanya turaganira kandi na diomede mujojoma umukuru w'ibiro bijejwe ibikorwa by'ishyirahamwe asep atubwire icyo gikorwa ah, mu kwiri- i- icokorwa nako mu kwirinda canke kugwanya ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe kaze mwese rero mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro nk'uko bisanzwe nimero yacu ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe reka twakire ku murongo umushingantahe Diomede mujojoma ndabwiye ko buramatari w'intara ya muyinga tutaramuronka ku murongo umushingantahe Diomede mujojoma ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi
murakoze cyane rwose nanjye ndabaramukiye
none umushingantahe mujojoma sigura abasigurira abatwumva impamvu muvuga ko imvura nk'iyibonekeje mu ntara ya muyinga hirya y'ejo ari ukwihora kw'ibidukikije
ego murakoze ubwa mbere na mbere nagomba ko mbese kano kajyo mwifuriza umwaka mushasha abariko barumviriza radiyo ijwi ry'amerika hanyuma nsiyongera ko kuri icyo kibazo mumbagije novuga nti mu gice kimwe tuvuga yuko ari ukwihora nyene kw'ibidukikije mu kindi gice naho tukavuga yuko ari icyo novuga la nature le changement climatique le phénomène naturel zisanzwe ziriko zirabaho aro ngiye rero ku bijanye n'uko koko ari ikirere kiriko kirihora ibidukikije biriko birihora murazi murabona mwese ingene ibidukikije bidasiba kugeramirwa cyane rwose mu burundi ndetse n'ahandi cyane cyane muri izo ntara muhejeje kuvuga yuko zaguyemwo imvura muyinga karuzi ahanini izo ntara zo mu buseruko bw'igihugu cyangwa mu buraruko bw'igihugu ibidukikije birageramiwe cyane rwose haraba gutema ibiti haraba guturira amashamba haraba ndetse n'icyo bivuga guca amakara kwinshi birenze ugasanga n'imisozi isigaye igaragara ugasanga ugasanga imisozi yaturiwe ibitara bya leta nabyo nyine byaraheze kubera ariko barabicamwo imbaho n'ibindi maze ibyo byose ibikorwa byose umuntu akora bigatuma ibidukikije bigeramirwa ibidukikije rero bimaze kugeramirwa niho haho uheza ugaca usanga nabyo bigaruka bikanovuga bikihora aribyo muheza mukabona imvura ikagwa ari nyinshi cyane rwose rimwe na rimwe hakazamo n'urubura cyangwa hakaza ikizuba kirekire ku gihe kirekire ibyo biba bivuye kuri ibyo bikorwa abantu baba bakoze byo gusambura ibidukikije nari navuze kandi nti ariko kandi ntitwovuga yuko ibyabaye iyo mvura yaguye ikonona ibintu amazu imirima yuko ntiyavuye gusa kuri sinovuga ngo ni uko kwihora gusa kw'ibidukikije hariho n'izo twita rero le phénomène naturelle icyo bitwa lanina ubu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu n'uyu mwaka turimo nyine iyo fenomene niho yatanguye aho hari hahejeje kuba iyindi bita eri nino iyo nayo ikaba yaranzwe n'uko habaye imvura nyinshi cyane rwose muri aka karere k'ibihugu bya afurika yo mu buseruko aho bita muri lift valley yaciye ikurikirwa rero n'iyi nayo turimwo bita lanina nayo isanzwe yerekanwa n'ubushyuhe bwinshi burenze n'uko rero imvura iheza igatara ahanini rero byavuye kuri ibyo igihe rero imvura imaze igihe itagwa ngira twese turamaze kubibona yuko iramusiguye akenshi ntihajya haca haza imvura mu gifaransa bayita averse nyinshi cyane rwose irimo urubura cyangwa irimo umuyaga igaca yonona ibintu kandi ikagwa umwanya mutoya niko nashobora gusigura icyo kibazo mwarimu mbagize nk'uko byabaye imuyinga naho nyine bavuga ko iyo mvura yabaye umwanya muto cyane n'ubwo yari nyinshi kandi irimo umuyaga mwinshi n'urubura reka dutege amatwi nkuru mugenzi wacu jean bosco ndarurinzi yaduteguriye kuri iyo mvura yaguye imuyinga twumva ingene byagenze
turi ku mutumba ku ibuye muri komine n'intara ya muyinga ku muhana umwe bariko bagerageza kwegeranya ibisigarira vy'ibisakazo vyaguruwe n'imvura y'igihuhusi ivanze n'urubura yaguye ku mugoroba wo kuri uwu wa kabiri iyo mvura yaguye umwanya utari munini ariko yica vyinshi nk'uko abanyagihugu bo kwibuye babivuga aha aha, ku bivanye n'umuntu uzenya umuyaga mwinshi n'imvura nyinshi yatumye ibintu bi- bi- bitokombera bira- ibitoke biragenda amazu arasambuka yaragurutse ububati bwaratakaye nuko ntiworaba ntibereye mu gahinga yatanguye gusiduka hajya hepfo none ububati bwari busigayeho ui, byona yapfuye mburagita ni umwaka ni uwa kane shingashinze ngenda habona nari narapfuye ruranka kuntwa none uriya agatoki kombeshejeho nayo hariya ha- muhira ndabonye nshya nkorora mose igikuba mu bicu abanyagihugu b'imuyinga bari bayiteze ko urukiza ni mu gihe bari basanzwe bari mu nzara kubera uruzuba rwaturiye imirima niyongere jean baptiste ni umutware wo ku gacimbiri ku ibuye ya mbere nta gitoki twari twaramaze kumirwa twari dusigaye tuzi ko tu- izuba rigomba ritwice none mu kanya twari- imvura nayo igize iracagwa iciye i- itu- isambura amazu yasitaguye na twa- n'agatoke ubu dusigaye nyine ubu twiteze turaba gupfa kubera ntango- nta kundi twasaba yuko mudutabara mukaturonsa imfashanyo nk- nk- nk'aya mabati yaravunaguritse hanyuma mukaturonka imfashanyo ibifungurwa kubera izuba rya- rya- rya- ryavyishe rwose ntiworaba hamwe imana badufasha bakatugarukira ko babakoze rwose uwo mutama n'umutamakazi wiwe baguweko n'inzu bavuga ko iyi mvura ari akaga mu bundi nta n'ikintu na kimwe urabona n'ayo mabati yari ikiri mashasha none yarapfuye mm, nta n'agahutu jewe nkifise atari utunyene ahubwo yo hopfuma hakirya tuba nyina ko hagwa imvura nk'iyi yego tugapfira rimwe na rimwe kubera kuko n'ubundi ari rwa rupfu none ubona nk'ibi twaraye tu- twaraye dushikiwe ubona atari rwa rupfu ku ruhande rw'imiryango harononekaye ibintu vyinshi vyo mu mazu harimwo n'ibikoresho vy'abanyeshuri kubera ivyo vyabaye ngombwa ko uyu mwigeme co kimwe n'abandi asiba ku ishuri wiga mu wakangahe muwindwi wagiye ku ishuri oyaoya kubera iki kubera inzu yaraye itubomokiye muzu zarakanye na twazindutse turazimesa amakaye yose ya- yari yanyagiwe n'ibitabo vyose nakendeka kugenda uzosubiraho ryari kuwa mbere uzoba waronse ibindi bikoresho oya nzotwara ivyo nyene amashuri n'amasengero navyo nyene ntivyacitse iyo mvura y'igihuhusi ku ishuri shingiro ryo kwibuye akazi ntikakozwe inshuti n'amagara alexia aserukira abigisha bo ku ishuri shingiro ryo kwibuye twazindutse dugira isuku dusohora ibizi byuzuye mu mashuri n'aha ku mugoroba ntitwashoboye kwigisha twaciye dutangura kwanikira ibitabo amakaye byose byarononekaye turasaba nk'imfashanyo y'ibyo bitabo byononekaye kuva mu mwaka wa mbere mu wa kabiri hamwe no mu wa gatatu amakaye y'abigisha
nk'uko muvyumvise ntivyari vyoroshe ku banyagihugu mu ntara ya muyinga none mushinga nawe mujojoma mubona ibihe bigiye kumera gute imvura igiye kubandanya kugwa muri ubwo buryo canke uruzuba rugiye kubandanya gwaka cane mubibona gute
ego murakoze nk'uko nabivuze imvura nk'iyo si imvura iba yari isanzwe naco gituma mu gifaransa bayita averse mu kirundi sinzi ingene mushobora kuyita Eh, kuvuga yuko izobandanya igwa gutyo ivyo ntawobi ntawovyemera nta n'uwobisigikira kuko urumva yuko atari vyiza icyo bikoze cyonyine ni uko eh, gushika ubu turarorereye ibiharuro abahinga bo muri ijebu bazodusohorera kuko nubamenyesha yuko imbere y'uko ibi biba mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bari bamenyesheje yuko hazoba kwa- eh, hazoba uruzuba novuga izuba ridasanzwe imvura itazogwa neza nk'uko byari bisanzwe bimeze nk'uko twari dusanzwe tubimenyereye ubu rero ibyaraye bibaye novuga ni umuntu abantu barashobora kwibaza bati kumbure ni imvura ije mugabo reka turorere turabe Eh, sinzi yuko turaza kumbure turaza kuronka abanywanyi basanzwe bari aho muri izo ntara baratubwira yuko koko imvura yabandanije igwa kuko amakuru maze kuronka nuko ntibemeza yuko imvura yabandanije igwa Mm.
ego Ego.
iby'uko uruzuba nago ruzobandanya eh, cya gihe lanina nababwira eh, kirashobora kuba kiriko kira- kirarangira bivanye n'ubushakashatsi bugirwa n'abasanzwe babijejwe eh, haba ngaha mu burundi canke eh, mu bihugu duhana imbibe ndetse no ku isi yose nibaza yuko twororera ibiharuro bariko baragira barategurira bikadushikira Mhm. none umushinga nawe mujujuma mwishyirahamwe asep muragendera ibice nka byose by'igihugu mu bikorwa byanyu abantu mubahanura ko botera iki mu mirima yabo eh, ibiri- im- ibintu biribwa byo bi- bishobora kutononekara cyane bishobora kuda ah, kut- kudahona mwiri- muri iri hindagurika ry'ibihe botera iki
ego eh, ubwa mbere nagomba menyeshe yuko mu bisanzwe icyo cyari ikibazo aba- abajeje intwaro bategerezwa gukorera ko cyane rwose cyane cyane mu bushikiranganji eh, ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi icyo kibazo bategerezwa kuba baragikoreye ko bakanabimenyesha aba- abanyagihugu abarimyi eh, kuko barafise ubu novuga ubuhinga hariho ibigo bisanzwe bijejwe gu- kugira ubwo bushakashatsi ku biterwa hariho ikigo izabu gisanzwe gisa- kigira ubushakashatsi ku biterwa hariho n'ikindi kigo cyitwa iri gisanzwe gikorera ku muceri kiri muri kaminuza y'u Burundi abo rero bafatanije n'ibindi bigo byo muri bino bihugu duhana imbibe byo muri kano karere bohe- bohejeje bagategura ibyo bivuga bakagira urutonde rw'ibyo biterwa bagaheza bakabishyikiriza ubushikiranganji bujejwe uburimyi n'ubworozi nabo bakabishyikiriza bamwe abagoronome bo mu ma- bo mu ntara ndetse no mu makomine bagaheza bakabishyikiriza abanyagihugu ariko muri aka kanya sinogenda ntishyuye kuri icyo kibazo mumbajije hariho ibiterwa bimwe novuga birinda uruzuba umuntu yo- yobwira abanyagihugu bogerageza kuba baragerageza gutera mu mirima yabo nko muri iki gihe ibi- ihindagurika ry'i- ry'ikirere riguma ryibonekeza hariho ibigori ibigori biri mu burya biri mu mu biterwa bi- bishobora kurinda izuba hariho umuceri naho abenshi bashobora kwibaza bati umuceri ujya none kumenga ukoresha amazi menshi ayo ma- ayo mazi nayo yamaze gukena umuceri uterwa mu myonga igihe iyo myonga yateguwe neza amazi arashobora kubandanya ah, aboneka hariho kandi amasaka hariho imyumbati hari n'ibindi biterwa mbumbarugo eh, bi- navyo nyene birinda uruzuba twavuga nk'amateke twavuga nk'ibisunzu ibyo bita mu gifaransa inyame ibyo n'ibiterwa umuntu yoshobora guhimiriza aba- abarimyi ko boza barakorerako murakoze cyane rwose ndabibutse ko muriko mwumviriza radiyo ijwi rya amerika isaamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi ko turihweza icokogwa kuri muri iki gihe hari ihindagurika ry'ibihe nk'aho duheruka kubona ikizuba cyinshi mu ntara z'uburaruko bw'igihugu cy'u Burundi hirya y'ejo tukaba twumvise habaye imvura y'i- y'urubura Eh, bikaba byose ari ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe ryibonekeza muri iki gihe ndabahaye ikaze mwese rero mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro ku iradiyo ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika isaamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu ni wa mwanya turi mu kiganiro ca murisanga twifuje kuvugana na buramatari w'intara ya muyinga ariko twamukenye ku murongo turi kumwe uno munsi n'umushinga ntahe diomede mujojoma wishyirahamwe aseped Eh, reka rero ariko tuje ku murongo twakira abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bifuza kubaza ibibazo kandi no gushikiriza ivyumviro kuri iki kibazo c'ihindagurika ry'ibihe muri iki gihe tuhere kuri alice alice uranyumva
Ego ndabumva.
mwiriwe neza alice Mwiriwe neza.
Mm, biradushimisha cyane hano ku iradiyo ijwi ry'amerika iyo turonse umwigeme cyangwa umukenyezi ahamagaye duga ku ijambo
Ego ndashimiye cyane uwo mutumire ku nsiguro ariko aratanga ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe. Ah, mu bisanzwe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi turabona ko ihindagurika ry'ibihe yamaze kudushikira. Turabona mu ntara zimwe zimwe z'igihugu cy'u Burundi inzara iriko iratema itongora. Zate haraka uruzuba rwinshi, zate haragwa inzu- imvura nyinshi iteye ubwoba, inzu zikabomagurika, imirima ikahasi- ikahasinzikarira, abantu n'ugupfa bagahwera kuko iyo umuntu atakigira n'ico ashira ku munwa urumva yandurikiraho n'uguhwera rero nagomba kubaza ah, ku bijyanye n'ibintu byinshi batubwiye bituma iri hindagurika ribaho hariho guturira amashamba birenze urupimo guca ibiti ku muvuduko urenze cyane ariko turabona cyane cyane ibyo biti byicira ni ibiti usanga bikiri bito bito ahanini bikoreshwa mu gucana amakara cyane mu kubaka izi nzu z'amagorofa tubona ah, z'ama etaje hanyuma tukabona kandi ko n'imirima imwe imwe hariho imirima idashobora ku kurinda uruzuba nk'imirima mito mito idafite imizi ishika kure hama tukaba tuzi neza yuko ibi ibiterwa bishobora gufasha abantu ari ibiterwa bishobora kuramba bishobora guhangana n'izuba nk'imyumbati eh, ibitoki ibi- n'ibindi ariko turakeneye cyane cyane ko boshobora kuturonkera bakatubariza mu bigo eh, bigira ubushakashatsi ku bijyanye n'ibiterwa mbumbarugo baturondere twebwe abarundi igiterwa cy'amateke ngira ngo coshobora gufasha abarundi muri kino gihe eh, kidasanzwe Eh, nashaka kandi kubaza uwo mutumire numvise ariko aradondagura ibi bigo bigira ubushakashatsi ku bijyanye n'ibiterwa mbega none igiterwa cy'amateke ko tutakibona mu gihugu cy'u Burundi ah, byoba byagenze gute ibyo bigo yatubwiye hari ubushobozi byoba bifise kugira ngo bifashe mu kugwiza ico giterwa canke hariho indwara kandi zateye mu bitoki canke imyumbati mbega ubwo ibitoki bishobora gupasiyanta muri kino gihe byoshobora gushikira abanyagihugu gute kugira ngo bashobore kwi- kwibeshaho muri bino bihe bitoroshe Urakoze.
Eh, ni ivyo bibazo vyanje nari mfise urakoze cyane alice kaduha akajambo umushinga ntahe mujojoma wo kwishyura ikibazo cya alice ibibazo bya alice
ego umuvukanyi alice arakoze ku bibazo abajije na cyane cyane no ku ntererano yashikirije Eh, ngiye ku kibazo abajije ati ko amateke tubona atakiboneka mu gihugu cyacu mbega ibyo bigo birafite novuga ubushobozi bwo ku- bwo kuturonsa novuga ayandi mateke cyangwa kutu novuga kutu kuduha amateke tugashobora ku- kugera ku- kuyatera mu gihugu cyacu mu bisanzwe amateke icyari giterwa mbumbarugo aho hambere hahise eh, cyafasha imiryango cyane rwose mugabo muribuka yuko eh, haragize igihe eh, izuba riraka cyane rwose cyane rwose cyane rwose gushikaho amateke yononekara hanyuma haca haziramo n'indwara rero iya iza ikaya- ikayica ubu ibijyanye n'ibyo bigo bigira ubushakashatsi nta kinini yanobyishura ko kuko eh, sindabigendera ngo mbaze kuri icyo kibazo cy'amateke y'uko hari icyo bariko barakorera ko ariko arakoze kubaza icyo kibazo reka tugikorere ko nibaza yuko mu minsi iri imbere dushobora kuki- kukironkera inyishu kuko ibyo bigo aho biherereye turahazi hanyuma ku bijyanye n'ibitoki nabyo yabajije nabyo nyine ibitoki novuga muri iki gihe birabangamirwa ni cya kindi navuga ubwa mbere nti ni ubushikiranganji bujejwe eh, uburimyi n'ubworozi mu bisanzwe bwategerezwa kwama buri hagufi kugira ngo buze buriga ikibaye cose mm, kiza cose giteye mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi ingene bogitorera umuti eh, ari ukurondera imiti ivura ivyo bitoki ribuka yuko nk'ibitoki bita kayinja eh, kayinja amvuze iryo zina sinzi yuko ahandi ariko bavyita aho ni mu ntara ya cankuzo Eh, iyo mvuka niko tuvyita sinzi ahandi ingene bavyita murazi yuko byigeze guterwa n'indwara kandi n'ubu nibaza yuko iyo ndwara itarahera ku buryo biteye iyo ndwara iteye ibitoki byose bategerezwa kubirandura bakabikuraho aho rero ikibazo gica kigaruka muri ubwo bushikiranganji bujejwe uburimyi n'ubworozi no kuri ivyo bigo rero bijejwe kugira ubushakashatsi nibaza yuko niba bariko barakurikira kino kiganiro baharonkeye novuga mu gifaransa bacitwa tuyo yo gukorerako bararonka inzira bashobora gukorerako hanyuma bategure ivyo bibazo vyose umuvukanyi alice yashikirije murakoze cyane reka twakire ku murongo james james uranyumva alo james james eh, ndakeka yavuye ku murongo Hello?
reka twakire alo james Hello?
james Hello?
wiriwe neza james
Mwiriwe.
Mm, shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro
Yego ndaramukije kwanza umutumire.
Mhm, arakumva
Hama jewe icyumviro nagomba gushikirwa ni iki? Turavye ibi bihe mu ntara zimwe zimwe biriko biracamo ni nk'intara zose z'igihugu. Usanga koko hari ibintu bibabaje cyane ariko benshi bakibaza nimba leta ko ifise igisata cyo kuraba ikirere ukuntu kiba kimeze kuko idaheza ngo ibwire abarimyi
ndakeka james telefone yewe imugoye gatonya reka twakire pacifique pacifique uranyumva
Ego ndakumva.
amahoro neza pacifique
Eh, mahoro.
uduhamagaye uri he
Ewe ndi Bujumbura mu Burundi.
Mhm, shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro
Ego icyumviro nari ifise ni kw'ivyo bijanye n'ibi uwo muntu yatubwiye ku bijanye n'ibi bijanye n'ihindagurika.
Mm, duze ijwi Yatubwiye james yuko ngo hoba- pacifique Eh, yatubwiye yuko ngo vyoba biva ngo ku bijanye ngo no kwihora ngo vy'ikirere ngo bijanye ngo isigo y'ikirere nkaca rero ndamubaza ati none ko yavuze ari ibyo kwihora kw'ikirere ikirere hamwe coba kiriko kirihora kw'ibi bijanye n'ibi vy'uruzuba canke ibi vy'imvura nyinshi yoba iriko iragwa ubu uya mbega bizoherera canke nkaca kandi nkamubaza ikibazo ati mbega ko Eh, ho- hoshobora gukorwa iki kugira ibintu bishobore guhagarara cyangwa abanyagihugu bokwirinda iki kugira eh, ibintu byongere gusubira nka kera mbega byoba bituruka kuki ko tubona bavuga yuko ngo kuba ari ukuva ku bijyanye no guhonya ibijyanye n'ibidukikije kandi tuka- kandi tukaca dusanga abo nyene bajejwe kubigwanya ari bo baza imbere mu kubi eh, mu kubi cyane cyane mu kubyonona nk'ibi byo kwimba imisozi mu gukura amabuye no mu gutema amashyamba cyane cyane eh, abo bajejwe kubirinda biba babibona hanyuma bakaza gufata ingingo ari uko ibiba byabaye ikindi kandi ikibazo nakigomba ko ca ndamubaza ni iki kijyanye n'ubu zuba rukunda kwaka iyo cyane cyane iyo mu ntara zo mu buraruko aca ndamubaza nti mbega ni kuki eh, iryo zuba rikunda kwaka iyo mu buraruko cyangwa bikunda kwama byabaye hoba habaye iki ubwo ntihoba hariho ingorane ijyanye no hejuru boba bataramenya icyoba kibituma ikindi kandi nagomba guca ndamubaza nkamubaza ati mbega nk'uwo ajejwe eh, nta kintu cyoba kiko kiragaragara ngo baba bariko barakora kugira bashobore kutuzanira imbuto cyangwa ibiterwa bishobora kurinda izuba ku buryo byozoshobora kurinda iryo zuba ku buryo ibyo bintu by'inzara bito hamwe eh, hamwe byoshika nk'ubu biriko birashika ubu uya abantu bakamenya ikintu boshobora kwihutira gukora cyangwa gutera kugira bibe birabasahiriza urakoze kuba cyane twabonye pacifique yuko bariko baradodora mu mashirahamwe kugira abafashe na burya ibyo kubafasha babafasha nk'ibintu by'iminsi itatu ntibyoba byiza ari uko barondeye ibindi bintu bishobora kubashwahiriza nk'amezi n'amezi aho kuzera inzamu ku ibyo bijyanye no gufasha icyo nicyo kibazo nari yisise murakoze urakoze cyane pacifique kuri icyo kibazo cyawe cya nyuma twari twifuje kuba dufise ku murongo buramatari w'intara ya muyinga ariko twamukenye kugira ngo atubwire bimwe mu byo biba biriko birakogwa kugira ngo bagarukire abanyagihugu ah, mu ntara ya muyinga kumbure n'ahandi kadoha ijambo umushinga ntahe mujojoma yabajije ikibazo muri byinshi yavuze cerekeye icyo bokora muri iki gihe Ah, hari ibintu eh, canke ku- ibintu bokubaka canke ibintu bokora kugira ngo birinde ingaruka ziva ku ihindagurika ry'ibihe yanabajije ati ni kuki iryo hindagurika ry'ibihe ryibonekeza cyane mu ntara z'uburaruko biva kuki eh, ntivyibonekeza cyane mu bumanuko duga ku ijambo
ego murakoze eh, ngarutse gatoya ku munywanyi yitwa jen yari ya- yari ko arabaza hanyuma agatelefone gaca karamucikana mugabo yari nari nagerageje gufata ikibazo buke buke ati ere kubera iki leta none itoheza ngo ibwire aba- abanyagihugu ati dufate abarimyi nibaza yuko yari yagombye kubaza ati kubera iki leta itoheza ngo ibwire abarimyi yuko ibihe bizo- bizogenda nabi cyangwa bizogenda neza nibaza yuko aho ari uruhara rw'umurimyi kuza arumviriza ibivugwa ku maradiyo kuko akenshi barabivuga navuze yuko n'ubu byari byavuzwe mu nta- muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yuko hazoba izuba ryinshi rizokwaka igihe kirenze imvura nayo ikaba nkeya bagerageza guhimiriza abarimyi kugira ngo bashobore kubyifatamo neza pacifique nawe yabajije ibibazo avuga ati ubwa mbere mbega ati kwihora kw'ikirere mbega ibyo bizoherera hehe ati hokorwa iki abanyagihugu bokora iki ubwa mbere aho bizoherera mu gihe umuntu atazo azoba atara novuga atarahindura ingendo ngo areke konona ibimukikije areke gusambura ayo mashamba areke kurungika ibyo byotsi eh, biza gusambura iki novuga ikirere gushika icyo gihe ubuzima ntibuzaba bumeze neza noneho baravuga yuko abahinga baravuga yuko gushika mu bihumbi bibiri n'ijana ubuzima ku isi butazoba bumeze neza kubera iki kubera ubushuhe buzoba bwaduze cyane rwose bumaze kuduga cyane rwose n'ibi- n'ibiremwa bihema bike bizoba bigishobora kubaho kuri iyi si ni ukuvuga eh, ni twamaturi ko turitega ngo umuhero w'isi abantu nitwe twitegurira umuhero w'isi bivanye n'ibyo dukora ati hokorwa iki icokorwa ni uko twogerageza tukumviriza amajwi y'abantu baguma baduhanura haba mu masengero ba- barahanura bati yemwe yemwe ibidukikije mubikingire yemwe yemwe ibiti mureke kubitema yemwe re- yemwe mureke kuguma murungika ibyotsi ibyuka bibi mu kirere mugabo abantu sinzi yuko twumva nk'ubu muri iki gihe hari ikintu kumbure mu bisagara gikorwa abantu batabanje kwiyumvira ingaruka mbi gishobora kugira nk'ubu ushyitse ngaha mu gisagara cya bujumbura urabona u- imodoka ukuntu ziriko ziragwirirana ziba nyinshi abazigura nibaza yuko babibuka ko izo modoka batunze baguma ba- bagendesha mu bisagara ziduza ibyotsi kandi ibyo byotsi ibyo byuka biza konona ikirere bigatuma bya bi- eh, cya kirere cononekara aho kugwiza kugura imiduga igiramo abantu benshi ajya amabisi ba- umwe wese agomba kurondera imodoka yiwe umwe wese akarondera kugira imodoka yiwe ni ka gatima ko kwikunda gatuma umwe wese agomba gukora ikiwe mugabo icyo kintu atabanje kuraba ingaruka mbi zishobora kugirira ku bidukikije tutarahindura rero ingendo biragoye ko tuzohava tu- twikingira impanuka ibyago bizova cyangwa bisanzwe biriko biva ku ihindagurika ry'ibidukikije abanyagihugu nabo icyo bokora ni ibyo nyine nariko ndavuga nk'abarimyi bogerageza kurima mu buryo bunywanisha uburimyi n'ibidukikije bayero nivyo turiko turagerageza gukorera ko ubu mw'ishirahamwe ryacu duhimiriza uburimyi bu- bunywanisha no gukingira ibidukikije mu murima wawe ukaca imi- imikobeko iyo mikobeko ugaterako ivyatsi cyangwa ugaterako ibiti ivyo biti neza bigakingira uwo murima wawe bikongera kandi bigakingira n'ako karere usanzwe urimwo Mhm, ni ukuvuga ukingira Hari- imirima yayo bi- eh, iyo umuyaga mwinshi uje
ego bigakinga umuyaga bigakinga kandi n'inkukura eh, muri iyo mirima no kuri iyo mitumba nyene Mhm. ku kibazo cerekeye Hanyuma, impamvu eh.
biba mu buraruko ni co nokwita plato y'uburaruko ituma eh, i- i- ihindagurika ry'ibihe ryibonekezayo kurusha ahandi Ni- niyihe mpamvu
Ah, biravana ubwa mbere mm, n'ingene muri ico ki- muri ico gice ibidukikije biba bisanzwe bimerewe yavuze mu buraruko aha duca twumva cyane cyane mu ntara ya kirundo nibaza yuko umuntu uwo ari we wese agiye mu ntara ya kirundo ashobora kubona ukuntu ibidukikije bimerewe kare na kare byari bimerewe neza bararima bakimbura ndetse iyo nta- iyo ntara yari ya- yari yatagiriwe akazina keza ngo n'ikigega cy'igihugu mugabo ubu niho hasigaye harangwa inzara kubera iki ibidukikije byarononywe byarononywe ku rugero rurengeje ku buryo ubu u- eh, inzara nyine iguma ari yose hanyuma ikindi nacyo em, n'uvuga birafitaniye isano n'isi yaho ingene ishobora kuba imeze eh, mu gihe mu gihe
ibidukikije novuga ndi- byahonejwe
Oui?
uti mu gihe ibidukikije byoba byahonejwe
Eh, ico nari nagerageje kukivuga yuko ibidukikije byarahonejwe wumva nyine yuko Mhm.
tuteye cyose ntigiheza ngo kize imvura igwa nabi hanyuma n'iyiguye ika ikonona ibisanzwe ibihatewe Mhm.
yego reka twakire ku murongo n'uwitwa emile emile uranyumva
ndabumva neza mahoro emile shikiriza ikibazo Amahoro canke cyane cyumvire ndabahaye mwire mwiriwe neza yego murakoze cyane yewe uwo mutumire mu mundamukirize Mhm.
Eh, ikintu ni- kimwe gusa nagenda ndamubwire yarashatse avuga jewe ndi mu ndi mu rutana ariko mu gato akunda kuze kuraba imvura i- igwa igwa mu hagati mu gihugu iza iv- umuyaga uva muri side uduga ni ukuvuga uza uzabanye epfo kuri tanganyika uduga rero abantu barakunda kuvuga ko nyayirwa aribo bonona cyane cyane ibidukikije ariko mugabo iyo tuyo turabye cyane cyane duke- dusanga byononwa n'abatware kuko mu myaka yahera hariho amashamba ya leta amashamba ya leta wasanga ibiti byarabaye binini binini kuko ntababi ntababigurisha mu uburyo utarabye ama- ama- amashamba ya leta yose usanga barayaciye amakara abatware yose ugasanga barayaciye hasigaye ari ku bugaragwa rero tukavuga tuti rero nibarabe aba batware bacu bareke kutwononera ibiti yumva ari, ari aha leta leta siyo yo kwikora ku biti by'abanya- abanyagihugu bikora ku byabo kuko nta kundi baba bari buf- bugire mugabo ibiti bya leta bakabireka kugira bigume bikwega akayaga kuko turabona iyo umuyaga uduze u- uva Tanganyika ko u- i- imvura ibika igomba kugwa umuyaga uvepfo uduga ruguru rero iyo uri kuraduga ruguru ukwega imvura iyo rero ruguru aciye habura y'ibiti umuyaga usubira inyuma imvura ikazisubira epfo cyo gutuma twese twebwe twera kubona imvura i- i- isubira ibururi aho kugwa aho kugwa mu rutana kubera abatware ba- bononye ibiti rero murakoze dusaba dusaba leta yuko boza baradukingira cyane cyane ibiti bya leta bikaguma ari binini binini biba bica ku mwaka ku mwaka ngo tuze turabura murakoze murakoze cyane emile reka twakire ernest ikibazo canke icyumviro ernest
umwiriwe mwiriwe ndabumva amahoro ernest duze ijwi
Eh, ikintu nagaruka njyewe mbere na mbere Mhm.
Eh, nimba hari ingamba baba bafite mu ku- mu kongera ibiti ahubwo ndabona bigenda bigabanyuka cyane cyane nk'abantu batwika amakara Mhm.
Eh, nk'abantu baragira amatungo hanze hari igihe umuntu agenda atera ibiti amatungo akagenda abyonona ikindi nagarukaho abo bakora mu iteganyagihe ndumva bakorana n'abaturage bakajya baburira ku kirere kigenda gihindagurika nabyo abaturage nabo ikintu nabasaba ni uko bajya bamenya yuko igihe kigenda gihinduka nabo bakamenya guteganyiriza igihe cyabo kiri imbere
urakoze cyane Ernest kuri izo mpanuro uhaye abakumva mushingahe mu jojoma hari mu ishyirahamwe ryanyu hari umugambi wo gutanga inyigisho nk'uko Ernest abivuze ku bijyanye no gukingira ibidukikije turazi ko musanzwe mugendera intara nyinshi mutanga inyigisho- inyigisho zitandukanye ni izihe nyigisho muri iki gihe muri ko muraha abanyagihugu ku bijyanye no gukingira ibidukikije
ego abanywanyi emile na rns barakoze ku bibazo bashikirije ndetse no ku ntererano bagiye barashikiriza Eh, ku bijyanye n'inyigisho nicyo twama turiko turakora turaremesha ibiganiro ku maradiyo turashikira abanyagihugu aho dusanzwe dukorera nko mu ntara ya muyinga turafiseyo eh, abaduserukira mu ntara ya cankuzo turafiseyo abaduserukira ndetse no mu ntara ya rutana turafise abaduserukira no ngaho igitega duciye kuri abo rero turashikiriza inyigisho ku banyagihugu ingene bo kwigenza muri ivyo bijanye no gukingira ibidukikije cyane cyane nk'uko nabivuze ingene uburimyi bwabo bwonywana no gukingira ibidukikije yavuze ati hoba eh, ernest yabajije ati hoba hariho imigambi y'ukongereza ibiti icyo nicyo gikorwa cya mbere cya mbere navuga ni wo mugambi wa mbere twihaye mu bikorwa dusanzwe dukora Nko- nko muri uyu mwaka honyine eh, reka mvuge mu mwaka uheze kuko hari muri uku kwezi kwa kigarama kurangiye mu ntara ya ya ya cankuzi twarateye ibiti bitari bike dufatanije n'abanyagihugu nk'uko erneste yaravuze ati tugerageza kuza turakorana n'abanyagihugu cyangwa abenegihugu twarateye ibiti bitari bike ku misozi itari mike mu- muri komine cankuzo ndetse no muri komine cendajuru mu ntara ya ya muyinga naho nyene byagenze uko ni ukuvuga ku mwaka ku mwaka twama dutegura amatuta y'ibiti duheza tugatera ibindi navyo tukabihereza abanyagihugu bagereza bakaja kubitera mu mu mihana iwabo mu mirima iwabo eh, kugira duhejeje kubahimiriza muri wa mugambi wo kunywanisha ibiti eh, ibiti n'indimo cyangwa reka mvuge kunywanisha gukingira ibidukikije n'uburimyi
Mhm. ejo ku munsi wa hirya y'ejo nateramishije ikiganiro cyerekeye amabiyo ah, n'ukuntu ah, ishyirahamwe biyo energy ryegeranya u- u- ubucafu mu gisagara cya bujumbura n'ahandi kugira ngo ah, bakore ah, amabiyo amakara yo ku- yo gucana Ah, ibyo mwe mubivuga ko iki mubibona mute mubona ari ikintu kizotera imbere ku buryo ko abanyagihugu bashobora kureka guca ibiti mu ntumbero yo kurondera amakara mubona mu ntara bazovyijukira
icyo uwo wari umugambi mwiza wo gushyigikira cyane rwose eh, kandi nanjye abo basanzwe bakora uyu mugambi ayo makara mm, ndabashyigikiye cyane rwose nkasaba noneho eh, na leta ko yoza irashyigikira utwigoro nk'utwo tw'amashyirahamwe kugira ngo ifashe ndetse no guhimiriza aba- abanyagihugu bajejwe kubikoresha kuko burya ikintu naho wogikora mugabo ntihabe uguhimiriza bikwiye abo wakigeneye wogiko- wogikoresha ntibazoheza ngo bagikoreshe neza hariho n'iyindi migambi novuga yo kugabanya i- uko guca ibiti guhonya amashamba hariho umugambi twagerageje gutegura ujyanye no gukoresha ama- amantuze ama- amashiga akoresha izuba ni ukuvuga umuntu agateka akoresheje ama- amashyiga akoresha izuba ibyo bita porotorere turacyari ko tugira ubushakashatsi eh, guhera mu gihum- mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri uwo mugambi twarawukoreye ko ubushakashatsi aha mu burundi turabona yuko umeze neza cyane rwose ushobora gufasha abantu benshi mu bijyanye no gukingira ibidukikije umuntu agateka akoresheje izuba gusa atiriwe arako- arajya gusa amashanyarazi yavuye aho mu zuba yibereye- yego aho yibereye mu murima ariko ararima akagenda atwaye iryo shiga ryiwe agatekera ngaho nyene ata- atabye kwigora biriwe birajamwo turacyari ko turondera tudodora hirya no hino kugira ngo turonke uburyo kugira ngo uwo mu- uwo mugambi tushire imbere maze dufatanye nabo muri biyo energy gukingira ibidukikije uyu mugambi none mubona ushobora kuja mu ngiro nka ryari mu minsi iri imbere cyane
Eh, twama turiko turandika imigambi tuyitanga ku bajejwe gutanga uburyo no muri uyu mwaka mu gihe uwo twatanze woshobora kwakirwa hanyuma uburyo bukaboneka muri uyu mwaka nyene mugenza mwumva twatanguye guhera muri uku kwa kane turarorere yuko abo twahaye amantuze amaproje batubwira icyavuyemo Mm, muri make tutarinze kurandira kuri iyo proje eh, ab- amashiga yoba agurwa nk'angahe kugira ngo abanyagihugu bumve ko ari ikintu nacyo nyine bokwitegurira ku- kugura canke gukoresha
Eh, ubwa mbere turiko turarondera turaraba ingene ayo mashigwa ayo mashiga yogurishwa eh, twararaze tuti ubwa mbere uraze ibikoresho iyo hava agurwa eh, gushika nko ku bihumbi mirongo itanu by'amarundi ariko tukabona yuko atari uwo ari we wese yoshobora kuy- kuyagura mugabo dukaca tugira tuti ok duca duhimiriza abanyagihugu gukora ibindi bikorwa byotuma bashobora kuriha ayo mafaranga bakariha nk'igice cy'ayo mafaranga ikindi naco tukabasaba nko gutera ibiti bijanye n'amafaranga bari kuriha kugira ngo bashobore ku- kuronka iryo shiga bityo bakaritahukana canke tukaribaha bakagenda baka- bakarikoresha ari nk'uvuga ati je ngomba nje kugira kurangura umugambi nk'ugucuruza nk'amabenye nk'ibisuguti cyane utundi utundi turibwa hanyuma amaze kunguka agaheza aka- akaza akishyura ayo mashiga ubwo ni bwo buryo turi ko turaraba ko bashobora gukwiragiza ayo mashiga kugira ngo uwo ari we wese ashobore kuyaronka Mm, murakoze cyane rwose mushinga nahe mujojo madiomede wo mwishirahamwe asep muriko mwumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na oriane itanga ishaka
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi rya amerika muri muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga turi ko turihweza ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe ririko riribonekeza mu karere k'ibiyaga binini cyane cyane mu burundi turi kumwe n'umutumire wo mu ishyirahamwe asep mushinga nahe diomede mujojoma Turiko tura- kandi turakira n'ibibazo n'ivyiyumviro by'abanyanyu b'ijwi rya amerika kuri iki kibazo c'ihindagurika ry'ibihe tuje ku murongo twakire samuel ndabwiye ko samuel yavuye ku murongo reka twakire nepomsen nepomsen uranyumva
ego ndabumva amahoro neza
amahoro twe neza saa kuri ibya amerika Mhm. ikibazo cyangwa icyiyumviro
ego ni ni ni- ni icyo nashaka gushikiriza Mhm.
ego nashaka na cyane cyane bazomutumira mbega ku byerekeye nyene iryo hindagurika ry'ibihe cyane cyane mu byerekeye ibidukikije nta kuntu ku byerekeye ayo masiga batubwiye yakoreshwa n'izuba mbega boba baramaze kuyakwiragiza hirya no hino mu ntara cyangwa mu ba mu- ku masoko kugira ngo umunyagihugu azoba arikeneye azoshobore kuregura amenya aho aza kuyarondera Eh, yavuze ko biracyari mu mugambi muri aka kanya nepomsen Eh, hari ikindi kibazo wowe ufise biracyari mu mugambi
ego hama nashaka mvuge rero ku berekeye abanyagihugu natwe ego nashaka mvuge ati twe kubarinda nkene batwebwe ko nyeke mu kurinda tuba tuba turira amashamba atuma ibyotsi bihumanya ikirere wadana cyane cyane twaturegeranya ahubwo ibyo bituma nyine duturiye ayo mashyamba tuzeganiriza hamwe ko na cyane cyane mu bibazo bihinduka bikaba umwavu yego hama ikindi nacyo
ni pomuseni aha mu ntara ya Mu- Alo?
subira utomore neza ikibazo ubajije mu kanya uvuze iti yuko abantu bakwegeranya umwavu hamwe bakareka kuwuturira
ibyo byatsi duturirana cyane cyane tukabyegeranya kuko byo bihinduka mu nyuma bikaba umwavu Mhm, mhm. shishikara
Yego. hanyuma uwa- hanyuma kuverekeraho aho mu ntara ya muyinga naho nyene ni uko bogwiza gutera ibiti maze na cyane cyane bakaraba ahantu hose habangamirwa n'inkukura umuzura w'amazi bahateragiza ibiti aho kubihonya bicanamo ibiti by'ama- babitwira babirinamo amakara maze na cyane cyane bakirinda icyo cyose cyoza kibabwira ngo guhonya amashyamba hanyuma muri leta naho nyine twumvise ko nuko ibitara bya leta bariko barabihonya bi- babicamo imbaho rero naho nyine ngira ngo leta yoyo niyo igeze kuduhimiriza twebwe abanyagihugu ngo tureke guhonya ibidukikije rero nabo nyine niyo baraye kugira ngo tugamije usanga ariko baratubwira ibintu nabo nyine badashobora gukurikiza amahata abanyagihugu tubonereho kubandanya dukinga ibidukikije gutyo imvura tuzobe tu- dutegeye nkukura ibyo bitadutera nuko murakoze murakoze cyane ni pomuseni reka twakire kasimu kasimu uranyumva
amahoro neza oriyane ni mahoro kasimu Mm, ikibazo cyangwa icyumviro Ma- ndamukiriza n'umutumire Mhm, arakumva
yego ama jewe ndi mu gihugu c'u Burundi mu ntara rayo hagati Mhm.
icyo nokwita ngira ngo ruguru mu misozi rero muri make aho mbaye mm, ndabona ingaruka mbi ziriko ziraba inzara iriko iraba ngira ngo nimba ah, ni- nibaza ko namwebwe aho aho ku ma- ku makuru mudushikiriza uko namaze kubibona nuko namaze kubona ko oh, n'amakungu yamaze ya- yamaze gushyira igihugu cy'u Burundi mu mu mu bihugu birimwo inzara bikeneye gufashwa byihuse jewe nkaca mvuga nti none eh, mbajije umutumire ikibazo ca mbere murabona ko iburundi bwacu buragiye mu bihugu bikeneye gufashwa byihuta kubera inzara iba- imaze no guhitana abanyagihugu none mwebwe mwishyirahamwe ko ari cyo mwamwishinze kugira ngo murwanye eh, inkukura murwanye inzara biciye mu kwigisha twebwe abanyagihugu ingene twokoresha two- twogerageza ku- gukingira isi ndimwa gu- gu- gukinga ivyo bintu byose bizana i- inzara canke ngira ngo none mwebwe eh, mu- muriko mukora gute muri iyi minsi na cyane cyane ko inzara iba i- imaze kwibonekeza n'amakungu akaba amaze kubona ati reka tugire icyo dufashe mwebwe im- umuga eh, uwoza o- amakungu yoza kubafasha yovuga ati reka duce muri iri shyirahamwe imigambi ya mbere na mbere mubona inyaruka ni iyihe mu gihe mworonka ababafasha boba- bohera he kugira ngo ntihagire umurundi muce muhimiriza abarundi ntihagire umurundi asubira kwicwa n'inzara muri iyi minsi hanyuma ikindi ikibazo cya kabiri ba- yavuze yuko uh, bariko barakora ibishoboka byose mu kuzana imbabura zu- ziteye imbere ku buryo zidasubira zikoreshwa ni- n'umuya- ni- n'izuba eh, n'imishwarara y'izuba ku buryo bito- bi- bad- tudasubira gucana zijya nk'itwikira ibiti tugira gute twonona ibidukikije none eh, icyo nagira ndamubaze aricyo cya nyuma none mufise abakozi bangana gute kugira ngo bashike mu- ahantu hose bahimirize bafashe muri ko mukora gute kugira ngo twose twese se dushikirwe tubone eh, ikintu oh, ngira twovuga tuti ntihagire usubira ku tubimenye ntihagire usubira konona ibyo bidukikije canke ikindi ikindi ca nyuma ca gatatu muriko mukorana gute na leta y'uburundi Murakoze.
leta mu- muriko mukorana gute muriko muhimiriza leta kugira ngo ibafashe mukwiragire mu hose gute mukorana gute kugira ngo ntihagire umurundi dusubira kumva yishwe n'inzara Mu- murakoze urakoze cyane kasima turiko turaja ku musozo w'ikiganiro reka duhe ijambo umushinga nawe mujojoma yishyuriye ibibazo bibiri bya nepomsen na kasime bishinga nawe mujojoma nepomsen yagarutse ku kibazo cyerekeye umwavu hari umugambi n'impanuro mutanga mu ishyirahamwe ryanyu ryo kugira ngo umwavu ushobore kwegeranywa bareke kuwuturira ku misozi ushobore kandi no gukoreshwa mu bundi buryo ugifatanye wishyure n'ikibazo- n'ibibazo byashikirijwe na kasime duge ku ijambo
ego murakoze abanywanyi nepomuseni na kasimu baraba- barakoze ku bibazo bahejeje gushyikiriza E, nepomuseni yavuze ku bijyanye no guturira mu mirima ibyo twita iringira mu bisanzwe mu byo twigisha muri bwa burimyi bunywana bunywana no gukingira ibidukikije twigisha yuko atamurimyi yosubira gutwara umuriro mu murima iwe nk'uko nepomuseni yabivuze ibyo ibyo bi- ibyo bikangazwa igihe akangaje ariko ararima abyegeranye abishyire hamwe maze bizogume ngaho wanashaka bishobora gufasha no gukinga inkukura muri uwo murima ashobora kugira umurongo w'ibyo bintu se w'ibyo bikangazwa mu gihe byabaye byinshi hanyuma biraheza bikabora maze bikazo- bikazoshika eh, umwavu haciye igihe nibyo twirirwa tura- turahimiriza kuko n'ayahandi uturiye ni bya byose bica bigenda hanyuma kandi hari n'udukoko tuba turi muri iyo si eh, aho hantu ariko araturira utwo duca tu- duca dupfa kandi hari n'udukoko usanga dufise akamaro ntasubirizwa eh, kuri iyo si muri ubwo burimyi ugaca usanga bi- ubwo bukoko buragiye mugabo ibyo ibyo ibyo bi- ibyo byatsi iyo akabireka akabishira ngaho byari gutuma ahubwo bibora bikabyara utundi dukoko dufasha cyane rwose kuryosha iyo si yiwe hanyuma yavuze ndiko mvuga pom- ni pomseni yavuze n'ibijyanye n'abarimyi kwirinda guturira mu mirima mu mashamba niko nari mpejeje gu- kwishyura ati mu ntara ya muyinga watera ibiti byinshi nibyo twama turiko turahimiriza Eh, kasime yavuze ku bijyanye ni- ni- ni- ni- n'icyo mwokora cya mbere muronsa uburyo bwinshi mu ishyirahamwe ryanyu kumbure nuwuhe mugambi wa mbere mwoshyira mu ngiro kugira ngo abanyagihugu bareke gupfa bafishwa n'inzara
mu mugambi twise kunywanisha uburimyi no- no gukingira ibidukikije niwo mugambi n'ubundi twoheza tugashyira imbere duhimiriza yuko ubwa mbere abanyagihugu baja hamwe n'ubu ndiko ndabivuga aba ariko barabyumviriza barashobora guca bawufatira ngaho bakaja hamwe bakaba baraja hamwe uko ari minovuga imihana yegeranye bakagira icyo twita groupema korinere hanyuma kundi bikundi bakaza barahwana bagira utunama hanyuma bakiga n'ingene boza barafashanya mu kurima hanyuma niho rero mura- muri- muri iyo migwi duheza turose uburyo tugaca duca tugaheza tuka- tukarangura iyo migambi yo guteza imbere uburimyi n'ubworozi yo guteza imbere gukingira ibidukikije uwo ni wo mugambi wa mbere ushika kandi turiko turagerageza gu- gushira imbere mu gihe uburyo bwoshobora kuboneka icyifuzo ni uko mu burundi bwose mu burundi bwose ku mutumba umutumba wose woba uriko iyo grupema korinere iyo iryo shirahamwe ryo ku mutumba maze muri zone hakaba ico nokwita None- koperative hakaba gu- birumvikana gutangura ko abanyagihugu amakoperative.
bakwiye kuja hamwe kugira ngo baronke n'izo nyigisho none abakozi mufise yabajije ati ni bangahe leta mukorana gute muja- mu majambo make cyane dusozera ikiganiro
abakozi dufite eh, bakwiragiye mu ntara dusanzwe dukoreramwo mu- aho dufite ibisata dukorera eh, si abakozi bahembwa ni abakozi abo novuga abitangira bushake nibo baheza bakadufasha iyo haheze- hageze kabo- hakaboneka uburyo eh, twaburonke tukaburonka tugaheza tukabahemba bijyanye n'ibikorwa turiko turakora nayo leta nayo turiko turakorana kuko eh, muri ibyo byo gukingira ibidukikije n'uburimyi ntitwashobora kubikora ari kimwe n'ubushikiranganji bwo gukingira ibidukikije mu bushikiranganji bw'uko bwa- bw'amasoko ntangagugu Urakoze cyane.
n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'u- bw'uburimyi n'ubworozi abo bose dukorana neza urakoze cyane mushinga nawe mujojoma mutumire ikiganiro cy'uyu munsi mujojoma diomede mu ishyirahamwe asepe murakoze cyane namwe mwese mwaduteze amatwi mwari kumwe na oriyani itanga ishaka ndabashimiye naho ubutaha